radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi ni icy'abana bashaka ababyeyi benshi muri bo ntibabamenye barababwiwe barabashaka kugira ngo bumve ko buzuye kubera ko bafite icyo babuze uwo mubyeyi batataramanye utarabahwituye utarabatetesheje utarababereye urugero utarabahasa urukundo uwo batabonye ngo bamuririre abahoze hari abo basize aho batuye bagenda nka nyomberi hari abarorongotanye ruhinanye bakora inzira ndende hari abageze i rwanda baje mu butumwa bagenda badatanze igikoma cy'umubyeyi ndakira kandi umwana wavutse agasanga atagira nyirakuru bakamubwira ko yasuye i bugande mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona uwa mbere nakira ni Eugene ntarindwa atuye mu karere ka nyarugenge mu kagari ka nzove umurenge wa kanyinya umudugudu wa bwiza arashaka muri umuna we babunaniye muri zayire hashize imyaka makumyabiri n'itandatu ndarangisha muri umuna wanjye witwa na kereti kamuzinzi twatandukanye muri mirongo cyenda na gatandatu turi impunzi muri zayire mwari impunzi mu yihe nkambi mu kahe gace ka zayire ngewe nabaga mu nkambi yitwaga nyangezi mu rwa mu majyepfo ya bukavu we yabaga mu nkambi yitwa inera mu majyaruguru ya bukavu hafi y'ikibuga cy'indege cya kavumu yego ntabwo mwabanaga ariko muva indimwe eee tuva indimwe anakarite yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na gatandatu yari yaravutse mu mwaka wa mirongo irindwi na kane ubu ntabwo nibuka iyo yari afite ariko agiye murusha imyaka ibiri kuko arankurikira icyo gihe mirongo icyenda na gatandatu nayo mfite imyaka makumyabiri n'itanu ubwo yari afite nka makumyabiri n'ibiri gutyo
niba yaravutse muri mirongo irindwi na kane muri mirongo icyenda na gatandatu yari afite imyaka makumyabiri n'ibiri hanyuma rero mwatandukanye kubera ko mwari mu nkambi zitandukanye ni ryari utongeye kumenya amakuru ye ubwo ntongeye kumenya amakuru ye ni mu mwaka ubwo ntongeye ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe amakuru ye ya nyuma uheruka ni ayahe ni ayo ngayo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ayo makuru nyine yavugaga iki yavugaga ko ari hehe yavugaga ko ari masisi hariya muri congo hanyuma se umaze kumenya ko ari masisi yakubwiraga ko yitegura kuza mu rwanda yarakubwiraga tuzaze unsure ni iki mwaganiriye niba mwaravuganye ntabwo twavuganaga ni ababaga baramusuzeyo bagatahuka b'iwacu aho tuvuka muri komine abizimo bampaga ayo makuru yuko aba imasisi muri congo umbwiye ko mukomoka muri komine yo mu rwanda rwo hambere dukomoka muri komine nyabisindu perefegitire ya butare none se abaguhaga amakuru baturutse muri zayire batashye bakakubwira ko agisigayeyo bakubwiraga impamvu adashaka gutaha
urabona habagaho igihe abenshi babaga batashye batabishaka bakagira gutya bagashiduka bisanga bari nko muri monesco ikabohereza mu rwanda cyangwa se n'igihe inkotanyi zari ziriyo nazo zikabacyura mu rwanda ni ubwo buryo batahukagamo
none se yaba yari azi ko wowe uri mu rwanda yaba yari azi ko afite umuryango mu rwanda hari uburyo mwigeze mugira bwo kuba mwamumenyesha ko muriho kugira ngo anatinyuka avuga ati reka njye mu rwanda kubera ko mpasanga abanjye yagiye bakeka ko nshobora kuba narapfuye kuko ari igihe yigeze aza kunsura mu bitaro aho bita inyangezi nibwo duheruka guhura nibwo duheruka kuvugana ahagana muri mirongo cyenda na gatandatu aho ngaho mbere y'uko inkambi zisenywa we rero akeka ko napfuye kuko yari yarasize nararembye n'abo b'iwacu batahukaga ngo yaba yarababwiraga ko nakeka ko napfuye aho ngaho inyangezi iyo nkambi wari urimo yari amagana he yari inyangezi akahe gace hafi ya paruwasi ya cibimbi mwari mu kahe gace
yego hafi ya paruwasi ya kibindi ya kibimbi ku muhanda ujya ku muhanda ujya uvira none anakiriti kamuzinzi nta yandi makuru amenye bakubwiye ko ariho gusa abo batahaga bigeze bakubwira niba yarashatse umugore cyangwa se arakira ingaragu
yari yarashatse umugore ari mu nkambi babyara umwana umwe w'umukobwa witwaga tuyishime abo bose ariko ngo baza kumbwira ko umudamu witabye imana asigarana n'agakobwa ke none se ntarindwa niba uyu muvandimwe wawe kamuzinzi akiriho nakubazaga amakuru yo mu rwanda kugira ngo abe yamuhumuriza niba yari agifite indi ngemera zo gutaha abanyamakuru yego ni uko abavandimwe bacu baracyariho mushiki wacu mukuru uzamukunda christina aracyariho ubu nawe atuye hano i kigali hari inkuru nziza ariko nawe aracyariho ari muri we ari iwacu ku ivuko muri komini nyarusindu na mushiki wacu witwa uwanyirigira jose na murumuna wacu muto w'abacuruzi wacu witwa karima supiriyani bose barahari ni amahoro ayo ni amakuru meza yamuhumuriza agashira ingingimira yo kuba yatinya kuza mu rwanda none se niba kumva ngiye kuguha umunota umwe nk'uko nsanzwe mbikorera abandi uwo munota awufate umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umuvandimwe mwatandukanye mutabishaka arinera uri inyangezi ariko ukabuza amakuru ye mubwire mwandikira ibaruwa y'urukundo ntarindwa ufite umunota umwe wukoreshe umubwire icyo ushaka kumubwira
icyo nshaka kumubwira ni uko kuva twatandukana n'iyo twabaga turi hariya aho nagendaga mpunga hose mpunga kugera muri congo burazavire ni uko nabaga mutekereza buri kanya kuva icyo gihe kugera uyu munsi mba numva kabisa nk'umwana umurikira twabanye tugasangira ibintu byose turarana dupfumbatana gusa icyo namubwira ni uko gusa mukunda cyane kandi buri gihe cyose nifuza kumubona rwose mushaka cyane kandi mukeneye aho yaba ari hose yaba anyumva agira gute gusa ngewe ni uko mukunda cyane kandi n'umuryango we wacu wifuza kumenya ahantu aherereye rwose ntarindwa uvuze ko wagenze ayo mashyamba ya kongo ukagera muri kongo burazavire ukaza gutaha mu rwanda ku muntu nka muvandimwe wawe murumuna wawe uri muri congo wakumva uvuga uti ndi mu rwanda hari n'abandi banyarwanda benshi bashobora kuba bakiri aho hanze batinya gutaha nkawe wagenze ayo mayira yose ukaza kuzenguruka ukagaruka mu rwanda u rwanda warusanze rumeze gute urubayeho mo gute abakumva muri kano kanya ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro ka buraga rubabwira rubabwira uko rumeze yewe mbona u rwanda rumeze nka kumwe kera baravuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki nta kibazo na kimwe gihari mu rwanda ni amahoro nta kibazo wese waba ari hariya mu mashyamba ya kongo wese icyo namwifuriza ni ugutaha ko u rwanda ari amahoro ntarindwa rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha murumuna wawe anakireti kamuzinzi ndizera yuko niba imana ikimuragiye akaba akiriho azakumva akamenya yuko atari we gusa uriho mu muryango we ariko ko n'abandi bavandimwe be bariho icyo gihe rero azakora ibishoboka kugira ngo umuhure mwongere mubeho nk'umuryango ndagushimye cyane kuba wafashe akanya nagutegereje nawe warantegereje abantu ni magerirane ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga sawa murakoze cyane venositi rwose imana y'umugisha n'akandi kazina ntibagiye kuvuga bamwitaga ngo aho ngaho muri congo yitwaga izina rya nzinzi yitwaga nzinzi ubwo rero nabyo azabyumva urakoze cyane ngaho ugira amahoro y'imana kuri twese venositi
agasaro kaburaga
hashize imyaka mirongo itatu n'itanu esiteri niragire atandukanye n'umubyeyi we yamusize afite imyaka hafi irindwi aramushaka esiteri niragire atuye mu karere ka nyarugenge akagari ka nyabugogo umurenge wa kigali umudugudu wa kiruhura nanjye naburanye n'umubyeyi umubyeyi waburanye nawe ni papa wawe ni mama wawe ni papa yitwa nde yitwa bendantungu antoine twabaga mu gihugu cy'u burundi hanyuma mutandukana gute twaje gutandukana muri mirongo inani n'umunani ajya hehe wowe ujya hehe byagenze gute byatewe n'iki Eh, nyine yaje icyo gihe yaje kuva mu rugo nyine aragenda twabaga i burundi aho bita mu kirundo yego noneho aramaze kugenda muri mirongo inani n'umunani nari umwana mutoya niga mu mwaka wa kabiri wa pirimeri yego noneho nyine ntabwo twamenya amarengero yiwe nyuma nyine tubakura ngenza gushaka mu rwanda ubwo muri bibiri na cumi na gatatu twongera kumenya amakuru yiwe
amakuru yavugaga ko ari he- aherereye he yavugaga ko yaje kohereza baje kohereza amafoto yego kuko ngewe nari maze gushaka ndi mu rwanda baza kohereza abantu b'i burundi mama yari akiriho uretse ko ubu yapfuye noneho ayo mafoto nanjye aza kungeraho ndamubona mbonana umubyeyi wacu ubwo nyine ah, noneho amafoto umusaza wanjye aza kuyatora avuga ngo azamushakisha ntiyabikora ubwo muri make amakuru ye nabashi- twa- nabashije ku- kumenya nyine nayo gusa nyine ariko am- imyirondoro yari- yari yari iri kuri ayo mafoto yavuga yuko ngo yaturutse ngo muri paruwase ngo yambarara i bugande yego
Eh, yarangije iyo paruwasi ikomunikana n'iyo mu kirundo bayohereza kuri paruwase yo mu kirundo Mhm.
ubwo rero nyine ni nk- nkavuga nta bantu bashobora kumfasha kumenya niba akiriho cyangwa se nimba ashobora kuba yarapfuye akaba hari nk'abana yasize yarabyaye Mm.
bitazagera gutya bagatorana n'abacu nyine n'uba nifuje kubimenya gutya ayo mafoto yohereje yari ari kumwe n'abana yari ari kumwe n'umugore yari wenyine ku mafoto yari kumwe n'andi yari ari kumwe n'umwana nu- n'umuhungu mukuru afite nka- ari nko mu myaka nka makumyabiri n'itanu gutya ni ukuvuga yamufashe akaboko nyine kwa- wabonaga yarashaje wabonaga arashaje Mm, birumvikana ni igihe kinini ni igihe kinini gishize hashize Mm.
imyaka mirongo itatu n'itanu agiye none se Eh.
um, icyo gihe muri mirongo inani n'umunani papa wawe yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije suko suko naba nki- cyako- yara- yari ari nko mu myaka nka mirongo nka mirongo itandatu yari afite imyaka mirongo itandatu muri mirongo inani n'umunani suko yarageraga ni ni nko muri za mirongo itanu muri za mirongo itanu
Mm.
reka tubare neza ngufashe kubara U- inani n'umunani Ngewe wowe ariko nari mutoya wowe wari wa- wafite- wari ufite nk'imya- wari ufite imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe Mm.
icyo gihe nari mfite imyaka irindwi wari umwana wa kangahe mu muryango
nari umuhererezi M- uri uwa kangahe nyine wari umuhererezi uri uwa kangahe Eh, nari umwana nari umwana wa kane wari umwana wa kane
Mm. nta wundi nta wundi yongeye kuvuka nyine nyuma Mhm.
Mm.
niba yari afite abana bane muri mirongo inani n'umunani
Mm.
wari ufite imyaka irindwi ni ukuvuga yuko umukuru iwanyu yari afite hafi imyaka cumi n'itatu cyangwa cumi n'ine
Mm.
ni ukuvuga ko niba papa wawe yarashatse umugore afite imyaka makumyabiri n'itanu
Mm.
ni ukuvuga ko muri mirongo inani n'umunani yari afite imyaka mirongo ine
Mm.
mirongo ine tumwongereho mirongo itatu n'itanu ishize avuye mu rugo icyo gihe aba afite imyaka mirongo irindwi n'itanu
Ah, yaba ayirengeye ubwo naba nibeshye Mm.
yaba yarengeje kuko mama wa mama mama yapfuye muri bibiri na na cumi na gatanu kandi yari afite imyaka yarageze mu myaka mirongo inani muri bibiri na cumi na gatanu afite imyaka mirongo inani Mm, mama Ubwo biraf- bibiri na cumi na ga- na kane gutyo ubwo dufashe kuba ba- nimba barashyingiranywe bajya kungana ubwo urumva ko uh, papa wawe nyine yaba ari umusaza ariko uh, burya abantu bararamba n'ijana bayigezaho hari abo nzi eh, nubaha kandi nsabira cyane bayigejejeho kandi baranayirenza ubwo rero byose birashoboka icyangombwa numva hano ni uko urashaka kumenya amakuru ya papa wawe ariho se ntariho cyangwa yasize iki inyuma yasize umwana se yari afite umugore uwo nguwo ari kumwe we yari afashe akaboko niba ari uwe ntabwo wifuza yuko yazaza agashakana n'umukobwa wabyaye kandi bizi mu rwanda ibyo ngibyo yego paruwasi ya mbarara ntabwo iri kure y'u rwanda ntabwo iri kure y'u rwanda ndetse hari n'abantu baturuka muri iyo paruwasi bakunda kuza gusengera ikibeho hari abunzi Eh, amaparuwasi menshi y'i buganda yohereza abantu baza gu- gusenga ah, ikiho aho bikira mariya yabonekeye Ah, hari n'abanyarwanda bajya i buganda ah, nabo bagiye gusenga bagiye kureba hahandi hatwikiwe abahowe imana i buganda bo bita abamaritiri b'i buganda barimo ba ba kizito yego na ba rwanga Mm.
abo rero ba abanyarwanda n'abarundi bakunda kujyayo bakunda kujyayo bakajya gu bakajya gusenga uzashaka umwanya rimwe nawe uzabakurikire ugiye ugiye i gusenga buganda yego hanyuma uzahagarare imbarara aho ngaho uzabaza amakuru ya ya papa wawe antoine bendantunguka ntiwaba wayamenya ariko rero icyo nakwizeza ni uko ijwi rya amerika yumvikanira ni radiyo yumvikana ah, ah, ku mpande zose z'ishi um, Mm.
aho ngaho imbarara ndetse duhafite na radiyo eh, eh, tuvugiraho eh, ku buryo amajwi yacu asasa- ashishikara amajwi yacu ashishikara kuri fm eh, imbarara Aho rero ndahamya yuko ntabwo hazabura umunyarwanda cyangwa umurundi uzumva kino kiganiro akavuga ati umusaza wenda ntunguka antoine eh, ndamuzi akatubwira bityo tukagufasha ah, kugira ngo ushobore kumenya amakuru ye niba akiriho cyangwa se ay'umuryango yashize nabo bamenye yuko bafite umuryango i rwanda n'i burundi none se yego ari umwe mu ba- mu bana yaba yarasize cyangwa se akiriho nawe akumva mu ka- muri kano kanya uwo musaza niba akumva ukamubwira uti ndu umukobwa wawe dawe ndagusuhuza fata umunota umwe umubwire icyo ushaka kumubwira ndawuguhariye
yego nyine ndamusuhuza nimba yaba umusaza yaba akiriho cyangwa se niba hari nk'umuryango yaba yarasize nabo ndabasuhuza ku buryo nifuza yuko abo bantu twamenyana nabo bakamenya ko natwe turiho na- nabo nanjye nkamenya ko bariho ni ukuri pe byanshimisha kandi ndanezerewe cyane no kugira ngo numve ubabona kandi urakoze ndashimira agasaro ka buraga gahora gashakisha abantu baburanye n'ababo nanjye niyo mpamvu nagize ishyaka ryo kubandikira yego warakoze cyane kutwandikira abatwandikiye bose tugerageza kubasubiza uko dushoboye ntawe dusize inyuma ah, n'iyo dutinze eh, muzatugaye gutinda ariko ntimuzatugaye eh, guhera ngaho rero esiteri niragire ndagushimiye cyane uramukeho ukomere rero namwe
agasaro ka buraga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga jean bosco mugabo ari muri zambia aho bita gipata yari afite amezi abiri igihe inkambi zasenywaga muri zayire papa we atandukana na nyina yiyemeje kuva mu rwanda akajya kumushakisha ari mu kiganiro agasaro kaburaga jean bosco mugabo akomoka mu rwanda mu karere ka muhanga akagari ka ruhina umurenge wa kiyumba umudugudu wa mubuga ikinzanye hano mu- mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umubyeyi wanjye ari we data umbyara witwa ndayambaje jean batista akaba yaraburanye na mama bakaburanira zayire niko mama yatubwiye ko baburaniye ahitwa zayire barahunze icyenda gatandatu baraburanye mama wawe agaruka mu rwanda umugabo we umugabo we baratandukana baraburanye bamaze kuburana baga- mama baburanye basa nk'abashaka gutaha baburana mu ntambara y'amasasu mama agaruka mu rwanda papa aburira aho ngaho mu mashyamba ya kongo niko mama yatubwiye
hari undi mwana bari bafitanye wowe wavukiye mu rwanda ngereranyije kubera imyaka yawe cyangwa wavukiye nawe muri zayire
hari mukuru wanjye witwa iradukunda feregisi baramuhunganye ngewe navukiye muri zayire mama yambwiye yuko baburanye na papa mfite nk'amezi nk'abiri bamaze kumbyara kuko ngo nibwo bari bavuye kunyandikisha aho bandikishirizaga abana baburanye ngewe nyiri agahinja gatoya papa ngewe ntabwo muzi
hanyuma se iradukunda feregisi we yasigaranye na papa wawe byagenze gute
iradukunda feregisi yasigaranye na mama twese mama yaraduhungukanye atugirana mu rwanda twese turiho ubu ngubu turi bazima
imana ibakomeze hanyuma ataha asize umugabo w'inyuma atabishaka mwari mukiri bato yigeze ababwira niba yaragerageje kumenya amakuru ye nimba yarabazaga bagarukaga mu rwanda nimba baramurabutswe hari icyo mwigeze mumenya hari agace mwigeze mumenya yaba yaraherereyemo hari icyo mwamenye
ni ukuvuga ngo mama twamaze gutahuka abatubereye bakuru tugatangira kubaza mama ese mama papa ari hehe papa yarapfuye cyangwa aracyariho akatubwira ati papa wanyu yasigaye muri zayire ntabwo nzi amakuru ye nuko abantu batangiye guhunguka yagerageza kubaza bamwe bakamubwira ngo yasigaye mu mashyamba hari n'abaje bamubwira ngo bumvishe ngo atange itangazo ngo kuri radiyo rwanda ni uko kubera nta na telefoni twageraga tubura amakuru tubura uko twabikurikirana n'ubushobozi bukeya ni uko aho nkuriye n'ingewe watangiye urugamba rwo kuvuga ati nzashakisha papa kandi nkumva icyizere ngifite n'ubu ngubu rwose ndacyafite icyizere yuko ashobora kuba akiriho wenda nzamubona niba akiriho nta kabuza uzamubona kandi igihe cyose nta makuru wigeze umenya akubwira ko atakiriho ujya ugumana icyizere ko akiriho kandi ukomeze umushakishe niba atwumva jean batiste ndayambaje akaba ari muri congo cyangwa se agiye mu kindi gihugu abantu bagenza amayira banyuze amayira menshi bakora ingendo ndende bashaka aho bagera bakakinga y'umusaya nawe rero ntabuze ahantu yaba ari akaba akumva umushaka akaba rero nawe azumva iyo mpuruza yawe none jean bosco ndagira ngo wongere umbwire iyo waganiraga na mama wawe akakubwira papa wawe yakubwiraga ko papa wawe yari mu ntoki yari ameze ati yarangwaga n'iki
iyo twaganiraga na mama yatubwiraga ko papa yari umuntu mbese w'umunyambaraga ukorana ubushake kandi yakundaga gusenga yatubwiraga ko bari abagatolike aho muri zayire babaga ngo basengeraga nimba ari muri gatandatu niko yajyaga atubwira atubwira rwose papa wanyu yakundaga gusenga muri zayire hose twarasengaga nibyo bintu yagiye atubwira kuri papa muri zayire hose barasengaga mbese mwari mu iyihe nkambi
inkambi ntabwo nyibuka neza ariko yatubwiye ko yari muri zayire muri zayire gusa ntabwo wigeze wumva mama wavuga ati twari mu majyepfo ya kongo ya zayire cyangwa se twari mu majyaruguru nta kintu wigeze wumva avuga ukuze ngo ugifate wavuga uti bari hepfo cyangwa se bari ruguru
keretse ubu ngubu bishoboka wenda nkazamuhamagara nkamubaza neza ntago ntago nibuka neza izayire ntago nibuka neza inkambi yambwiye babagamo
none se ndakubaza akabazo k'amatsiko ariko hano kuri radiyo turangwa no kubaza ibibazo byose cyane cyane hano mu kiganiro agasaro kaburaga turaganira tukabwirana amakuru yose ashoboka nkanabaza kugira ngo nshobore gufasha ushakisha cyangwa se ushakishwa kumva ko umushakisha ari uwe koko mama wawe muri kumwe ubu tuvugana cyangwa se ari mu rwanda
mama ubu ngubu tuvugana ntabwo turi kumwe mama ari mu rwanda ngewe ndi hano muri zambia ni ukuvuga ngo nahagurutse mu rwanda nje mu buryo bwo gupagasa ariko nje no mu buryo bwo kuvuga ati nshake data ku mutima byari biriho ko nageze intanga ntangira urugamba mbese rwo kumushakisha ubungubu bari mu rwanda ubungubu tuvugana ariko urahaguruka uti mfashe eh, inkoni yanjye ndagiye eh, ningira imana data tuzahurira mu nzira nawe agenda mushake mubone
rwose kuko nageze inangaha muri urwo rugamba rwo kumushaka nsanga hari abanyarwanda benshi nkajya mba- mbaririza nkasanga hari abantu bahunze kera bari inangaha hari n'uwaje kumbwira ati turaganira ndamutekereza anambwira ko ari umunyagitarama ambwira ko papa amuzi ambwira ko amuzi murangora Mhm, aho bita i rwanda mhm.
nuko bitewe n'ubuzima ahantu nakoraga ndahimuka nuko nimutse aha- aho ndi ubu ngubu ntabwo twabashije kubonana na nomero ye ntabwo igicamo amakuru nahise nyabura gutyo ariko urumva yuko yaguhaye amakuru meza agaragaza ko papa wawe akiriho ko yavuye muri congo akaba yaramanutse hepfo gato akagera muri angola Eh, yampaye amakuru ama mbese amano anera n'imbaraga arambwira ati papa wawe ndamuzi ati twavanye muri congo icyenda n'umunani tuzana hano muri zambia tugeze hano muri zambia tuhaba iminsi mikeya ati nibwo birukanye abanyarwanda bari bahari ati duhungira muri angola ati niho namusize ati noneho ngiye ngaruka hano muri zambia nuko kubera yansabaga ubushobozi nkabona nta bushobozi mfite akambwira ati wowe habonetse ubushobozi nazagenda nkajya nkajya aho namusize nkajya kureba ko agihari ubushobozi burabura nuko birangira nawe tutongeye kubonana ndavuga nti nzashakisha ubundi buryo yakubwiraga ko yamusize mu wuhe mujyi yambwiraga ko yamusize muri angola aho bita i rwanda ariho aherereye ubungubu ahitwa i rwanda rwanda ni umurwa mukuru ni umurwa mukuru wa angola ni nka kigali y'u rwanda ni nka kigali y'u rwanda Umu- umurwa mukuru wa angola witwa rwanda urumva rero eh, niho yamusize abanyarwanda bari muri angola cyangwa se n'abari muri zambiya eh, bamenye ndayambaje jean baptiste bakaba baramumenye igihe yahunze yongeye guhunga akava muri zambiya agana muri angola Ah, uwo bajyanye wamusizeyo uwo bakoranye ubabanye akamumenya eh, nyabuneka Ni- abumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu hamwe imbaraga mu dufashe tumushake uyu mubyeyi tumuhuze n'abana be ba- bamushaka ari Uh, Jean Bosco Mugabo uri muri Zambia wavuye mu Rwanda mushakisha ari mukuru we uri i Rwanda na nyina n'umugore we nawe uri i Rwanda abo bose baramushaka none eh, Jean Bosco Mugabo niba papa Arambe.
wawe akumva muri kano kanya um, ya minota ntanga irageze yo kugira ngo ushaka uwe amwandikira ibaruwa y'urukundo amubwira icyo ashaka mu munota umwe ngaho bwira papa wawe icyo ushaka kumubwira Eh, rwose ahari nimba nyumva nimba akiriho turamukunda yaba mama aramutegereje yaba umuryango we uramutegereje abavandimwe bavukana baracyariho yaba natwe abana yasize abyaye turamutegereje nimba akiriho rwose anyumva turamukunda kandi nta kibi yasize akoze mu rwanda twese turamutegereje kandi ubu ngubu rwose tumubonye mbese ibyishimo ni byose ni byose mu muryango twakora ubukwe kubera ibyishimo tumubonye rwose cyane cyane njyewe ndamukunda kandi ndamutegereje ngaho rero hasigaye naho abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga bazadufasha natwe tuzagerageza gushakira aho utubwiye aho tugereje Eh, ndahamya yuko papa wawe eh, ndayambaje jean baptiste eh, yashoboye gutura atakomeje kugenda tukazamusanga aho ah, atuye i rwanda muri angola cyangwa se n'ahandi muri icyo gihugu oh, ntituzagombe kujya kure imana izatugenda imbere ngaho rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro oh, kaburaga abantu bumva ijwi rya amerika bari aho ngaho muri zambia bose ubasuhuze nabo ndabasuhuje ngaho komera ugera amahoro y'imana
murakoze cyane rwose imana ibarinde kandi bafashe mu rugendo mwatangiye rwose imana igikomeza ibahe imigisha murakoze cyane imana ibahe umugisha urakoze nawe
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe ntuzakabona shaka agasaro kawe ntuzakabona mu rwego rw'ubufatanye dufitanye n'ishyirahamwe metishe du monde rikorera mu bubirigi ndakira christella muhaye yezu utuye mu karere ka bugesera arashaka se atazi atamenye yabwiwe gusa ko yakoraga muri minuwari nyuma ya mirongo icyenda na kane ikibazo nari mfite cy'uko nagira ngo mumfashe mube mwabasha gushaka umubyeyi wanjye umubyeyi wawe ninde ni mama wawe ni papa wawe ninde muri abo bombi ni papa wanjye kuko mama wanjye we yapfuye ndi umwana ufite n'imyaka ibiri oh komera na papa wawe ukaba utamuzi ntabwo muzi nta nubwo muzi na rimwe none se abakureze bakubwiye amazina ya mama wawe amazina ya mama mu gitabo cy'indangamimerere handitsemo amazina ya mama wawe gusa amazina ya mama wanjye ntabwo nyazi yose ariko ndimo rimwe ariko irindi ryo na- nazari- nazarikubwira ejo ntabwo ndi kuryibuka iryo uzi ni irihe yitwaga primitiyo none se aho wavukiye urahazi navukiye nakuze nisanga nyine ku bakecuru n'abasaza hariya ku kamonyi ku kamonyi
yego niho nabaga niho nabanaga n'umukecuru n'umusaza nibo bandeze ndindabura bigeze bakubwira se papa wawe uwo ari we
oya nta kintu bigeze bambwira bamwe bagiye bambwira ko yitwaga david christophe kuko nakuraga nakuze numva ariryo bampamagara ngo david christophe banza kumbwira ngo niryo papa yasize anyise kubera ko mama nyine yari agiye ngo kujya kumureba ngo birangira nyine atagiyeyo arinda apfa yagombaga kujya kumureba hehe ntabwo mbizi gusa nyine bambwiye ko yaragiye ku- yaje gushaka ibyangombwa byo kujyayo kumureba ngo ariko birangiye nyine ahita apfa ntabwo mbizi Mm.
abumva ijwi ry'amerika iki ni cya kiganiro duharira abana b'abametisi bashakisha ba papa babo eh, babasize mu rwanda bagataha bakagenda ntibongere gusubiza amaso inyuma ngo bamenye amakuru yabo uyu mwana w'umukobwa christina nawe rero ari muri urwo rwego association eh, Métis du Monde ifite icyicaro mu Birigi turakorana cyane kugira ngo tubahoze aba bana tubashakire ababyeyi ubu duhereye ku umupapa dushakisha amakuru ntabwo turamenya yose ariko mwabyumvise yitwa david christophe ndi kumwe n'umwana w'umukobwa arambwira ibyo azi aracyari muto aracyari muto eh, ntabwo y- azi byinshi ariko eh, turafatanya namwe rero mutega amatwi uyu mwana w'umukobwa adufashe kugera ku mubyeyi we twumve uwo ari we eh, tumahere- amaherezo eh, turamumenya none bakwitaga david christophe kubera ko ariwe papa wawe se wigeze umenya igihugu yaba akomokamo njyewe hari bimwe nagiye numva bambwira ngo ngo ya- yari umusirikare ngo ngo niba yari umumentwari nuko bambwiye gusa ngo nyine yaje mu rwanda ari umusirikare ari umumentwari ariko ibintu yaje ejo no gukora ntabwo mbizi yari umuminwara david christophe ntabwo wigeze umenya niba ari umunyakanada cyangwa se niba ari umufaransa
oya ntabwo ibyo mbizi ntabwo mbisobanukiye gusa bambwiye yuko yari ngo umumentwari yari minuwari mm, ntabwo wigeze bamenya iyo yazaga ku- ku- gusura mama wawe mm, ntabwo bamurebaga imodoka yagendagamo abo bakecuru ba abatashye batashye ba- ntacyo bakubwiye nta nta kintu wibuka nk'umwana bakubwiye ukavuga uti iki ngiki ntabwo nzakibagirwa kirareba papa njyewe nta kintu bigeze bambwira banyimye amakuru arambwira ngo nabyo ntabwo nabo ntabwo babizi ni ukumbwira gutyo ko ntabyo bazi hari hari agafoto ka mama nyine nari mfite muri ntara hoteli mu kana nyine nkarebe nyine ubwo rero nibwo bahise umukecuru niwe kuko yari atarapfa ni- ikintu yambwiye ni uko yambwiye ngo ngo nyoko yakurushaga ubwenge ngo ariko nyoko yari mwiza ngo ariko yakurushaga ubwenge ubwo yongera amatsiko ndamubaza nti se ni ukubera iki iryo jambo rimbwiye arambwira ngo ni uko uvuka ku bwenegihugu bibiri ngo mama wawe akavuka ku bwenegihugu bibiri iryo jambo ni ryo ryonyine yambwiye ibindi byose
none se ukura wabonaga abandi bana ah, mukurana mukinana bagufataga nk'umwana w'inzobe bagufataga nk'umwana w'itotara bagufataga nk'umuzungu bagufataga gute gusa aho ngaho nakuriye umukecuru yabashije kugira ngo nyine abashe nyine kundwanirira kubera yuko nari narakuze ntabwiye amatwi yose natumva Mm.
banjyana ku ishuri biranga nkajya ndebera ukuntu umutima umenyeganyega Mhm.
ndiga niga mboroka sinigeze ndiga ngo ndangize niga ngera mu wa kabiri segonderi ariko nyuma nibwo naje kubona umuntu umujyanye wese aramfasha ambuza ugutwi kumwe niko nkoresha Mm, komera none se u- kwiga ubu noneho ushobora gusubira mu ishuri ukiga
gusa sinzi nimba byashoboka ariko byashoboka mu mu rwanda nta myaka iriho yo kurangiza kwiga umuntu ashobora kwiga kugeza ku, ku myaka ijana uwagira imana akayigezaho agashaka kujya mu ishuri yakwiga niba ushaka ku, gu, gufatira aho wari ugereje kandi no kugira ngo uwo mukecuru nyakwigendera umwereke yuko umukobwa we ari we mama wawe atakurushaga ubwenge ahubwo yakubyaye kandi ko uri umukobwa w'indekwe ndende ubwo wumva icyo gitekerezo wagishyira mu bikorwa ugasubira kwiga uka- ukamenya ukigira ukifasha ukitunga ukubaka u rwanda nk'abandi ibintu byamfasha ni uko wenda nabasha no kumenya indimi
yego izo ngizo nazo bazigira mu ishuri A- hari ishyirahamwe ry'abametisi riri aho ngaho um, mu rwanda iryo shyirahamwe eh, urarizi hari ugeze arikubwira
hari abarimbiyemo mbona barambwiye ngo banshyize muri gurupe y'abametisi ariko ntabwo ntabwo nyine mbizi neza mbona ari uko bambwira gusa hanyuma uri kuri gurupe yabo kuri watsapu muraganira bakubaza amakuru nawe ukababwira amakuru yawe baza aho uri Turaganira ari- turaganira ariko ntabwo nge bambaza amakuru babaza- mbona ba- bohereza ibindi bindi ntabwo byiza ibyo ari byo byose barahari n'ubu ikiganiro agasaro ka buraga barimo baracyumva ndabasaba nkomeje yuko eh, bazakuba hafi kugira ngo bakwinjize mu muryango wabo nyirizina kandi ba- bakumenye bagufashe kugira ngo uburwayi ntibuguherane ahubwo bukubera impamvu yo kugira ngo uh, witeze imbere icyo ni icya mbere eh, ubwo nari mbitinzeho gato kugira ngo nguhumurize nkubwire ko utari wenyine tugaruke kuri papa wawe nubwo bwose wakuze nta makuru uhabwa ariko biranshimishije yuko wagezeho ukavuga uti nzishakishiriza Um, wampaye amakuru ya minuwari nanjye nzahashakishiriza ndahazi narahabaye eh, nzashakisha uwo david christophe nzamenya igihugu akomokamo nzamenya uwo ari we niba yari yarasize avuze yuko bazakwita david christophe uramutse ubaye umuhungu ariko waje uri umukobwa ubwo ni uvuga ko yari afite urukundo ah, amaherezo azambwira nimubona Ah, azambwira amakuru bizamushimisha ndahamya yuko ah, ah, tasize izina ashaka gusiga umugani gusa Eh, iri kirisitera ryo ninde wari guhaye iri zina
kirisitera kirisitera nyine bavuye bazi umukobwa banyita kirisitera ariko ko numvaga bavuga ngo ni hagati ya kirisitera na Kri- na christophe nyine ubwo niryo bari barampaye ni mama wawe wahisemo kurikwita mbere yuko yitaba imana
yego nakuze numva banyita david christophe kubera abona yimvutse ndi umukobwa nyine atahizamo kirisitera nanjye nagerageje gushakisha papa mbera mbera ndi umwana njyana nanita agafoto ka papa nako nyine nari gafite barakampaye waza umumama nyine w'umugiraneza arambwira ati reka ngufashe gushaka papa anjyana kuri hariya kuri kuri kuri kuri haguruka hariya hantu hitwa za kimisagara yego aranjyana twerekana agafoto nanjye ndakerekana n'akanjye tuvuga ikibazo cyanjye ubwo arangije arambwira ko nigaga interina nyine bagiye gusigara bimfashamo aho mviriyeyo rero nibwo batangiye nyine kumbwira ati yarapfuye azaniye ifoto kubera ahantu nabaga naho mbona nyine batabyishimiye ku nyine yafashaga nyine ubwo rero bakajya babonye maze gufata n'irangamuntu bari baranze kumfasha gushaka indangamuntu batangira kuvuga ngo nabibye nyine ashaka kunjyana ku mfunga ariko birangira uko nguko amakuru ndayabura nyira agafoto ka papa kari ku yuno nsara kimisagara kuri haguruka simbizi hanyuze yaranyiza amakuru nyine ahantu yaba yaragashyize ndangije ngeze aho ngaho mbibuze mu bundi buryo ndagenda njya kuri kuri ambasade y'ubufaransa ngezeyo bambaza ibibazo byinshi bambaza ngo yaje mu rwanda akora iki bambaza ibintu byinshi nyine bimwe biranyuzira nyine ngeze aho ngaho acika intege ndabireka kuki wagiye kuri ambasade y'ubufaransa se hari uwari wakuriye akarakubwira yuko david christophe ari umufaransa oya ni uko hari umuntu ugize kumbwira ngo wenda wamenwara igihe baha barimo abafaransa ni nicyo cyatumye njyayo ariko abaminuwari ni ukureba neza tuzashakisha tuzabimenya Um, abaminuwari ba nyuma ya mirongo cyenda na kane ntabwo nzi umubare w'abafaransa barimo uko banganaga um, ariko tuzashakisha kuba harimo abanyakanada byo ni ukuri iri zina rishobora kugirwa n'abantu babiri umufaransa n'umunyakanada tuzashakishiriza aho ngaho tuzashakishiriza mu baje muri minuwari eh, duhereye ku gihe eh, uwavukiye hanyuma ah, duhite tumenya ah, abashobora kuba bari aho ngaho icyo gihe hanyuma niho tuzahera dushakishiriza none rero umwana w'umukobwa ndagushimiye cyane kuba ufite ubwizige kuba utaracitse intege kuba wahuye n'ibigeragezo byinshi mu buzima gukunda afite eh, mama wawe ntunagire papa wawe ndetse n'umukecuru wakureze agataha eh, utarakura ibyo byose ni ibigeragezo by'ubuzima wagize ariko ubu hano waje mu gasaro ka buraga waje kugira ngo dufatanye urundi rugendo watangiye kera tugufashe kugira ngo imana nibishaka ah, papa wawe tuzamenya aho ari nitugira imana abe yemera yuko eh, yasize umwana i rwanda icyo gihe bizaba ari amahire niba kumva ah, nawe ndaguha umunota umwe ntabwo nguhindurira nibwo bwose twaganiriye birambuye ariko ikiganiro agasaro kaburaga nicyo kibereyeho cyaje kugira ngo mukisanzuremo mukivugemo ibari ku mutima mushakisha banyu kubera ko tuzi neza ko kubura banyu ari ibintu bitabubaka ahubwo bibasenya iyubake rero muri uyu munota usigaye andikira ibaruwa y'urukundo papa wawe mubwire icyo wifuza kumubwira niba kumva ngewe nifuza kumubona nubwo na nabashije nyine kugira ngo mbashe kumubona ariko nanjye iyo mbonye abandi nyine afite ababyeyi ngewe birambabaza kuba nazi umubyeyi ariko nubwo wenda namuzi nawe akaba ata- ashobora kuba atazi ko nkiriho ntabwo nabimurenganyiriza gusa nyine nifuza kumubona kandi ndamukumbuye
birumvikana um, komeza umukumbure niriba iby'imana uzamubona ngaho rero o christela muhayeyezu ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya kugira ngo utuganirize utubwire ubuzima bwawe kandi dufatanye gushaka papa wawe nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane kandi murakoze namwe kuba mubashije kumvugisha nari narabashatse ndababura mbahamaga- mbandikira kuri mesaje Hmm, ndababura kuri watsapu ndababura yego ariko kugeza kuri iyi saha nishimiye kuba noneho mbashe kuvugana nawe gusa imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibagendere imbere mu byo munkoreye byose iba- iba- ibibasubiza imbere urakoze cyane bibongere
agasaro kaburaga
ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika samuel nshimiyimana niwe nababwiye ushaka nyirakuru inkuru y'urukundo ruhebuje nshimiyimana ari mu karere ka kicukiro umurenge wa kigarama akagari ka nyarurama umudugudu wa kivu murakoze cyane venete nifuzaga ko mwamfasha gushaka nyogokuru wanjye ubyara mama wa- wagiye i bugande kera cyane akaba n'ubu ngubu atari yagaruka nifuzaga ko mwamfasha mu gasaro kaburaga nkareba ko namubona
yagiye i bugande ryari uvuze ngo ni kera cyane ni kera kungana iki
Mu- mu by'ukuri naganiriye na mama wanjye umbyara ambwira ko yagiye ngewe mfite amezi ane muri mirongo iyi- mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani agenda se yagiye aturuka he yari atuye he ubundi imbere bari ba mama yambwiye ko bavukiye i bugande ahantu hitwa i buremezi ngo sakabusoro Mhm.
ariko noneho ngo nyuma muri mirongo irindwi na gatatu baza kuza mu rwanda kuko bari abanyarwanda ariko nyine barahungiyeyo baza kugaruka inaha mu rwanda noneho bahageze nyogokuru ngo ubuzima buramunanira Hmm.
bumunaniye asubirayo yego ubwo icyo gihe ba mama bari bamaze gukura asubiyeyo rero ababwiye ngo basubiraneyo baranga Mhm.
baravuga ati ntabwo twasubira i bugande hano mu rwanda tumaze gukura ntabwo twasubira i bugande baranga asubiyeyo wenyine agezeyo basaza be baramubatese abana ko basize uruzanye iki baravuga ati rero subirayo ujye kuzana abana Mhm.
arongera aragaruka yego agarutse ageze hano mu rwanda ababwiye ko uko byamugendeye nyine ko basaza be bamusubiza inyuma ngo ajye kubazana baramubwira ati twebwe twarakuze twamaze gushaka abagabo ntabwo rero twaba twisubiye i buganda nyogokuru yari ababwira ati rero nubwo mwanze ko dusubiranayo ngewe ngiye gusubirayo njyenyine ntabwo isuka izampamba ntabwo iri mu rwanda kandi sinzagaruka ngo Hmm.
kuva yagenda rero ntabwo yongeye kugaruka Hmm.
Mm.
none se hari amakuru mwaba mufite y'uko yasubiye aho yari yaturutse niba yarasubiye i buremeza akongera agahura na basaza be ba- bari bamutumye abana yasubiyeyo ababwira ko atabazanye cyangwa yigiriye ahandi amakuru twagiye tumenya yasubiyeyo Hmm.
ariko akigera aho ngaho buremezi ababwiye ko ngo abana banze kugaruka Hmm.
ngo baramubwira ngo ntibazo- ngo ntibazongere kumubona Mhm.
ngo atazanye abana Hmm.
noneho ubwo amakuru ya- bagiye baduha twagiye tumenya ko ngo yagiye gu- ngo gukodesha ahandi hantu nabo ngo ntibabashije kumenya aho yagiye ngo yaragiye ntibongere nabo kumubona ariko urumva ko ari umubyeyi watereranywe ni umubyeyi batigeze bashaka kumva kugira ngo bumve yuko ashaka kuba mu gihugu yari yarakuriyemo yari asize abana i rwanda barakuze barashatse ntabwo yari akibaterura ntiyari akibaterekera amata ntabwo yari akibasiga kumutuma abana none se yari kugenda akabwira abagabo babashatse ngo babamusubize baramukwereye bakamusubiza abagore bakoye eh, kugira ngo abajyane i bugande urumva bishoboka ntabwo byari gushoboka ahubwo basaza be bashobora kuba baramugoye nyine kuko yari ya- yari yarazanye abo bana bakiri abana batoya Mm, bashoboye kuba baramugoye nyine bakamubwira bakamubwira ngo naze nagaruka bazane nawe rero yabona bari kumugora kandi abakobwa be nabo baranze gusubira i bugande nawe ya- akagira umujinya niko nkeka agahita yi- ahitamo kujya kwibera ahandi hantu basaza be batazi niko na mama niko yambwiraga nawe niko yabikekaga cyangwa se agahinda ko kuba batashoboye kumwumva ah, ashobora kuba atarajyanywe n'umujinya ahubwo arajyanywe n'agahinda ko kubona ntawe umwumva abwira ngo ah, amuhe ugutwi kumuhumuriza ariko eh, ntacyo bitwaye mama wawe iyo muvuganye yigeze ah, agerageza gushaka aho nyina ari hara yigeze asubira i bugande se ngo arebe avuga ati cyangwa se agahamagarana n'abo ba se wabo akababaza ati mbese nta makuru ya mama hari ikigeze gikorwa muri urwo rwego
Mu- urabona ay- n'ayo makuru twagiye tumenya Mm, papa niwe wigeze kujyayo nko muri mirongo icyenda n'umunani ndabyibuka twari turi mu ruhengeri kwa ba nyogokuru yego nibwo papa yigeze kujyayo ayo makuru yose niwe wayazanye ariko kuva nyuma ya mirongo icyenda n'umunani nta yandi makuru yabo twigeze tumenya gusa nyine mama ayo twaganiraga yambwiraga aho bavuye aho baturutse aho za sakabusoro buremezi nawe mbese nta yandi makuru yongeye kumenya nyuma ya mirongo icyenda n'umunani papa yavayo none se amazina ya nyogokuru urayazi yego ndayazi yitwa nde yitwa nyirabutorano elizabeth none se wowe ko uri umwuzukuru we igituma wumva ugomba kumushakisha ngo umenye amakuru y'utaramumenye uramushakira iki shimiye imana ngewe nyine kubera ko najyaga nganira na mama nkumva afite agahinda ko kuba ashaje atari yabona nyi- mama we umubyara cyane ko n'ubu yanapfuye Mm.
mbese Oh, yari komera.
afite aga- yapfanye agahinda kuko yarinze asaza atarabona mama we umubyara atarongera kumuca iryera Mm. ukaba uvuga uti nzaguhoza ntakubona ariko nzamushaka amenya aho ari rwose kabisa numva afite ishyaka abana nibura abaye akinariho akabona ko afite umuryango akabona ko abana abakobwa be bamusigiye abuzukuru mbese mubonye byamfasha kabisa byanshimisha ubu se akiriho akaba ari aho ngaho zasaka buri mezi Mm.
tugize amahirwe tukamubona wafata urugendo ukigaba ukajya kumureba kubera ko ntabwo ashaka kuba mu rwanda wamusanga aho ari abonetse ngewe natega nkagerayo rwose ubushobozi ndabufite bwo kugerayo Mm.
natega nkajyayo rwose kuko byamfasha kandi n'abandi bavandimwe banjye turi benshi twafatanya tukajyayo ntabwo ntabwo byatunanira aramutse abonetse Oh, uwo mubyeyi muramukunda muramushaka murashaka kumwiyereka nk'abuzukuru mukamwereka icyo atabonye cyane rwose twifuzaga kumubona mama akiriho ntibyashoboka ariko nubwo atakiriho turamutse tumubonye twebwe abuzukuru be byadushimisha cyane kabisa byadufasha ntabwo wigeze ugerageza nyuma y'amakuru papa wawe yaraguhaye muri mirongo icyenda n'umunani umaze gukura umugabo mm, ngo uvuge uti reka nanjye ngende nsubireyo njye kwishakishiriza eh, yenda n'abo ba data wacu nanjye mbabone mbabaze amakuru burya abantu bakiri batoya baba bafite amaraso ashyushye kandi aganisha ku bintu bamwe badatinyuka icyo wigeze ugitekereza uti reka nanjye nzajyeyo ndebe Mbo, nigeze mbitekereza mbiganirizaho mama Mm, ariko kubera ko nyine yara- yari ari mu myaka wenda iri hejuru niko navuga yo- yo mu zabukuru mm, akambwira ati ese mwana wanjye twahera hehe tujyayo akambwira ati ahantu navukiye nubwo mpibuka ndahashushanya nkahibuka kuko yavuyeyo afite imyaka irindwi Mm.
n'ubu umuntu avuye afite imyaka irindwi akaba ashaje ejo bundi afite imyaka mirongo itanu hafi ni- n'ibiri niba atibeshye kuko yavutse muri mirongo itandatu na kane ubwo urumva rero yari ari mu myaka iri hejuru akambwira ati sinamenya aho mpera rwose njyayo nakakujyanye nkakugezayo wenda aho twari dutuye ariko akaba akeka ko nabwo ahantu bari batuye bashobora kuba barahinduye amazina nk'uko n'inaha mu rwanda bagiye bahindura amazina icyari komine kikaba akarere gutyo gutyo nawe yakekaga ko bashobora kuba baragiye bahindura soro buremeye yagereranyaga ko yaba ari nk'intara nk'uko wenda dushobora kuba tubavuga intara y'iburasirazuba cyangwa y'iburengerazuba aka- tukavuga wenda n'akarere ka nyamasheke ni urugero nawe niko yabigereranyaga Mm.
yavuga ko sakabusoro ishobora kuba ari nk'akarere buremeye zikaba ari nk'intara mm.
ahangaha ati rero dusho- bishobora kuba byarahindutse sinahamenya pe nibyo birumvikana yashoboraga no gutinya ko yagenda agasanga imisozi barayihindukije nk'uko uvuga barayisa ayandi mazina ah, ntamenye aho atungukira ariko kuba mwarabigiyeho ah, inama ni ikintu cyiza kandi eh, gikwiye eh, gushimwa none se ah, nshimye imana uyu umubyeyi wawe ndamwita umubyeyi ni nyogokuru wawe niba akiriho akaba akumva cyangwa undi uzamwumva akavuga ati twumvise eh, umwuzukuru ushaka nyirakuru eh, uri hano eh, ndabizi ntabwo uri butinyuke kumuvuga mu izina nubwo bwose wa- wabivuze ariko eh, ntacyo wongere urisubiremo cyangwa se umbwire ni- ndikuvugire eh, yitwa elizabeth nyirabutorano uwamumenya eh, waba wara- waraturanye nawe eh, muri ako gace ka buri mezi nimba bataragahinduye ngo bakita irindi zina ari mu banyarwanda baje mu rwanda muri mirongo irindwi na gatatu bavuye i bugande barahaba ariko nani n'umunani aza gusubira i bugande arongera agaruka arongera asubirayo yifuza gusubira mu gihugu yabayemo uwamwumva rero akamumenya yatubwira umwuzukuru we ari hano mu kiganiro agasaro kabura gasamwere hasigaye wa munota nkunda gutanga mpa mwese abaza muri kino kiganiro kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo y'igihe kirekire mwabaye mwifuza kubona bo mushaka mubwire uwo mubyeyi w'ineza umubwire ikikugenza
uwo mubyeyi ikintu namubwira namubwira ko ari umwana witwa nshimiyimana samweri ubyarwa n'umukobwa we witwa mukandutiye agnesi amumenyesha ko u- uko bari abana be babiri bose bitabye imana amubwira ko aho yab- yabasize icyangugu atari aho tugituye ko ubu dutuye mu mujyi wa kigali rwose undi muntu wese wakumva azi uwo mukecuru elizabeth nyirabutorano yadufasha tuka- tukareba ko twabonana kandi n'undi wese waba azi ko ari uwo muri uwo muryango wa nyirabutorano iyo mu- uwo mukecuru yaba atakiriho undi wese wabyumva ari i bugande rwose yatumenyesha tukareba ko twabona umuryango kuko tuzi ko dufite umuryango munini cyane uri i bugande ariko ntituziranye umuntu wese wabyumva rwose yakumva ko umukecuru nyirabutorano elizabeth afite abuzukuru bari i kigali mu rwanda bamushakisha bamubuze babuze n'undi muntu wese wo mu muryango wabo agize uboneka wese yatwibwira tukabonana byadushimisha ubutumwa bwawe hano mu kiganiro agasaro kaburaga samweri nshimiyimana burumvikanye ndagushimira nk'umubyeyi ndagushimira ubwo butwari bw'umwana n'urukundo rwo kugira ngo ujye gushaka umubyeyi utamenya ariko watumye ubaho niwe wabyaye mama wawe ukaba uvuga uti ndamwifuza ndagushimira cyane kuba ufite urwo rugwiro Oh, ngaho rero wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze venisite
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye ndashimira cyane abadufasha mu bushakashatsi batwakirana urugwiro bakadusangiza amakuru atuma turangiza igikorwa cy'urukundo abashaka kuza mu kiganiro cyangwa kuba abambasaderi mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana